the evil where e then say do against queen naomi to destroy her marriage with the KBC, e no go allow them rest because everything where e then say do it go fall back on them one after the other. olori marian her online in-law they swear for a o say she no go see peace yes so she then filled with evil yes and people they even they claim say her mentor na the devil himself my correct correct people. um based on this alleged information what would they hear now um hmm, wen dey stone and snatch queen naomi's husband they no know say a day go come wey go be like this. What would they hear like this? They no know no peace for the wicked person where talk say you e no go allow you drink water drop cup I abi wey e no go allow queen naomi drink water drop cup and ah, wey e no go allow any child of god drink water drop cup That person sef he no go collect peace Instead no go drink water Instead no go drop cup ah na wow hmm. and na welcome back again to my youtube channel o oh, my correct correct people. if na the first time when you did see this youtube channel I beg make you try like this video and make you subscribe to the youtube channel if you not a returning subscriber i thank you well well o oh, Now you go go go Now im be the real mvp my correct correct people. hmm anoda alleged information don show but wetin we know be say The god of queen naomi will never allow dem ruin her life yes all these women dey need to dey ashamed of themselves they are grown women but they dey behave like girls like small small pikin dey fight dirty because of the gola of another woman husband Oh, ah when e no be so na be small pikin Hmm okay oh make i stop to dey go round and round the bush oh at the end of the day wetin we want be say May Mary and go back to her her far husband na wetin we want make she go back go take care of her children They need her now more than ever all dis katakata wahala wuruwuru wey she dey cause for inside the palace e no pay am the Ooni of Ife palace don turn to a palace of royal ripples a palace wey be say na so drama dey unveil left right and center headache every time for inside the palace kí ló dé now we don dey hear now say olori marian emotional farewell don dey activated like this? because queen naomi don finally back up the kabiyesi to do this thing. wey im suppose to don do since tey tey na now im don finally agree make kabiyesi do am and she open her full chest accept say yes o oh. make kabiyesi go ahead stand for im back for the grand palace of ile-ife uh, kingdom o tori don fly around say the honey of ife wife wey we know as uh, olori marian aunty igbera aunty gbegbegbe okirika woman and uh, iyawo alfa e don carry herself comot from inside the palace o in serious tears dem tok say na so she dey cry water dey flow for her eye that water sef fit full bucket dem talk. say according to how we take hear di matter na because say she hear say dem schedule marriage counseling class between di honey of ife and queen naomi na im make her carry her bag comot hmm. queen naomi kukuma support di kabiyesi make e do dis one because anybody wey no want make queen naomi return back to her rightful position make tadenikawo return back to im rightful position dat person sef no go drink water drop cup e talk say as the as the tori dey reach eh, us e be like person wey spirit leave her body her mind tire she dey vex she dey tired she dey waka up and down dey pace up and down for inside the palace People talk say she flow in tears e be like e remain make she dey bathe in her own tears she dey cry e go be as if say olori mariam no ever ever believe say one day one day kabiyesi go carry queen naomi walk down the aisle again e no believe say kabiyesi and queen naomi go start marriage class talk more of ah na wow o pipo bad o di matter now no be small matter for inside di palace according to how we take hear di tori dem yarn say olori mariam no fit to endure dis pata e no e gree am endure say now like say she they swim inside one kind of problem way too much for her to bear she not sabi where to run go at this point tori be say she even they call her sisters they call her mama they call libira people. say may they help her. say she na now she don ready to relocate to the us say she no fit open her korokoro eye witness dis tin for inside di eh, palace ah as say pesin wey say e no wan witness our joy dat pesin go kpai for our sake o oh. anybody wey say e no wan witness di joy of queen naomi marriage dat pesin go kpai for queen naomi sake o oh. we dey hear say olori mariam don reach out to im sister for us dey cry say make im sister help am say she sef wan relocate to di us say she no wan dey take her eye dey see all dis tins online in-laws don advise olori and taya say us wey you wan go obado go uru e go better for you say you go back to eh, your former husband wey be alfa go there go take care of your three children na the best thing for you to do be that those children dey need you more than ever see eh marian go need to rest because she don tire obviously now with her korokoro eye she don dey see say she don lose to Queen Naomi because Queen Naomi now and they don't take their marriage to another level they don't start marriage counseling When people don't start marriage counseling when they remain again very very soon now they go finish their marriage counseling they go marry marry and come be say But body no agree and hear this one o oh. but body no agree and rest mm. as so they hear the drama oh, oh o olori mariam waka out. people they hail her say she she make she go rest make she go rest she no be small pikin again so palace go get small peace the wahala for this palace don tire person everybody sef need to rest mary and ronke ashley all of them they need to rest The matter even show how problem fit to even come from the highest level na make queen naomi support kabiyesi say make e no even talk to mariam e be as if say mariam don almost forget her seven hundred million wey she dey cry for before all because of say she hear say kabiyesi and queen naomi don start marriage course <sighs> na wa o the tori full for ground power fame royal romance na im mariam dey find for inside dat palace e wan be the chief gburugburu of everything wey e dey happen inside the palace go back to your children na so na everybody for di comment section wey i see dis alleged information dey hala you are not needed in the palace e don dey obvious e don tey wey car person don dey talk say make you zuko anike comot body comot body but e no gree you comot my correct correct people you dey spend your money for man wey e no love you you dey spend your money for man wey be say you dey feel say your money go buy im love e no possible now queen naomi don come to take her rightful position for inside the palace everybody go take everybody go collect e don choke o oh, finally my correct correct people wetin you think about this one marian ebegodogo akwa abegidoko akwa You don cry cry cry cry and say na wow o abeg make you feel free make you share your thoughts below in the comment section wetin you think about this one abeg make you remember to like and share the video e dey important your own self no go spoil subscribe to the youtube channel and turn on notification bell so that every time i put out any fresh and spicy update like this na you na youtube go first notify like and share the video e dey very very important